dirree dimookiraasii. walitti bu'iinsa bulchiisa naannoo somaalee fi oromiyaa gidduutti uumamerraa kan ka'e barattoonni barsiisonni oromoo yuunivarsiitii jijjigaa keessa turan boqonnaa gannaatii booda gara sanatti deebi'anii deemuun nageenya isaaniitiif yaaddessaa ta'uusaa ibsuudhaan mootummaa naannoo oromiyaaf dhaabbata barnoota sadarkaa olaanaa kan ministirii barnootaa federaalaa Itoophiyaatti iyyachuu isaanii ammaan dura gabaasnee turre gaaffiin kun ammallee deebii ga'aa hin argannee jedhu barattoonni. Barattoonni agi xiqqoon gara yuunivarsiitii jijjigaatti imalanis balaaf saaxilamuu isaanii dubbatu jaalannetu qindeesse.
Sababaa walitti bu'iinsa daangaa Oromiyaa fi bulchiisa naannoo Somaalee gidduutti uumameen kan ka'e uummanni Oromoo kuma dhibba hedduun godaansifamuu fi hedduun ajjeefamuu akkasumas madaa'uu sabaa himaan adda addaa gabaasaa jiran. Oromoonni bulchiisa naannoo Somaalee keessa ari'aman kun humna liyyuu poolis jedhamutu balaa kana nurraan ga'ee jedhu. haaluma wal fakkaatuun barsiisonnii fi barattoonni ganna darbe yuunivarsiitii jijjigaa keessa barsiisaaf barataa turan haala akkaan rakkisaa ta'e keessa darbuudhaan gamasii ba'uu isaanii ammaan dura nu ibsanii jiran lubbuu keenyaaf sodaannee jechuudhaanis gamasitti akka hin deebineef bulchiisa naannoo oromiyaa biiroo barnoota oromiyaa akkasumas ministeera barnootaa akka federaalaa fi waajjira barnoota sadarkaa olaanaatti iyyataa turaniiru. garuu barsiistootaaf deebiin kenname achumatti deebi'aa akka jedhu ture barattoonni ammaan dura yuunivarsiitii jijjigaatti barataa turan kanneen barana haaraa gamasitti ramadaman ituun dabalatiin kuma afur caaluu jedhu barattoonni ammaan dura dubbifne barattoonni kun hanga ammaatti deebii tokkoon argatiin jiru barnoonni ega jalqabame garuu bubbulee jira torban sadii dura barattoota lakkoofsaan xiqqoo kanneen abdii kutannaarraan kan ka'e. gara yuunivarsiitii jijjigaatti imalan keessaa tokko ituu gara mooraa yuunivarsitiichaa galmaa'uuf deemaa jiru humnootii hidhataniin rasaasaan rukutameera yeroo ammaa bulchiisa magaalaa adaamaatu na wal'aansisaa jira jedhe maqaansaa nugusee girmaa jedhama haala isa mudate akka jechuun ibsa.
bara darbe barumsa ministeera tokkoo geessee na dhukkubee hafe amma immoo lammata kanan deebi'e barnootaaf achitti. qaamni seeraa nama sadi taaneeti dipaartimentii kiyya osuma deemne karaarra nu waamanii keessa keenya oofamaneeti kan itti dha'ine rakkoo nurraan ga'an jedhee yaadne isaan bira geenyaan afaan kamii walii galuu dandeenye nuun jedhanii ani oromiffan itti haasa'e afaan biraan beeku amaariffan beeku ijoolleen na bira jirtu immoo ijoolleen lama baale afaan amaariffaa sirriitti danda'u isaan afaan amaariffaati kan isaan itti haasa'anii ani oromoo itti haasofnaan isaan biraa na qabanii yeroo na kabalan isaan na biraa dheessanii ala fuudhaniiti kan mandara keessa naan deemanii na kabalanii boqoo kiyyarratti harka nadhaan gommaa kana miidha sadafii qabeetin mudhii kana kana rukutan xiyyiidhaan bakka na rukutame keesseesu.
Rasaasaan eessa keessi rukutan?
Cinaacha harka bitaati kalee inni na duuba fiigee na rukute iskaalta irratti kan kufee mudhii kiyya tiishartiidhaan hidhadhee dhiiga kiyya lilaasa jechuudha. Waan godhe waan tokko hin qabu maalan dookimantii bishaan fi shaantaa yuunivarsiitii cartii kiyya wannan baadhee deemaa jiru malee wanta godhe wanta tokko hin qabu.
Maaltu si kaasee lafa kufte?
warra achi fe'amanii deemaa jiran makiinaa of shufeeriin harargeedha umar adam ka jedhamu isa kana fidee dhufe makiinadhaan.
namoota achi ba'aan fe'eetu dhufu si arge.
ee namoota achi buqqaanii deemaa jiran wajjin kanan itti makamee kaniin fidanii dhufan achirraa of hin beekne aga wallaanamee bultii afur ga'u aayilaandii bishaan dhugi jedhanii yoo naa kennan kadaada wajjin ka dhugu biseef fincaaniif gadi ba'u amma gateeti gaba'u baay'ee sammuun biyya jeeqameeti amma of beekee rabbiin lubbuu kiyya baasee saaganaa ka'e. garuu kutamee achirraa bara amma gara torbee sadii ga'ee jira alias warruma kantiibaa magaalaatitu harkaan qabaa isaan umatu kaambii iddoo naa kennanii achitti na wallaanaa jiran kan hospitaala ba'e iyyuu deengedda.
Rasaasuma tokkooni kan rukutamte.
Ee tokko tokko.
Baqassanii si keessaa ba'eera.
Baay'ee baay'ee boolloo bakkeenni waraanee gurraacha'eet akkasumatti hafee rasaasni kana rukute akkasumatti jira.
Ijoolleen warri si duukaa turan warri baqatan deebi'anii sin gaafanne.
isaan baqataniiti ka kaampaasii seenanii achuma keessa bultii lama bulanii yoo shintibeeti seenanii fincaan nurratti fincaanii jedhu yoo mana kaaffee dha'ine waxi yeroo nu kisan saayinaarra dabarsanii ta'e uffata irratti nu kisan jedhu sodaannee gadi baanee barannu gadi baanee nyaannu nuuf fincoofnu waan akkasii akkasii ka jedhu achi baqataniitiin isaan illee warra piraaktisii ba'a warra waggaa shanii kadhatanii isaanitti makamanii warraaf dhufanidha.
Jarra sana beektaa warri akkasi godhe.
Yaricha kan uffata seeraa uffatanii jiran qaamayyoo natti dhufan garuu nan beekan yeroo na rukutan argee jira. Waraana uffata babarruu san akka biyya keenyatti federaala jennee deene warra uffata barruu uffatu san.
Eessa jiraatta turte ati naannoo Oromiyaarraa?
Arsii asallaatti kan eddeen dhaloota koo.
Waan sirra ga'e kana agarsiiftee iyyattee taare.
Ee yaddee agarsiisetti har'a. Dr. Saamu'el Faanis yaada kana hubatanii diniin kan addaan baane.
Maal siin jedhan falasii falan qabu?
Furmaata keenyatti isin murteessinaa hanga shanii eeggadhaa jedhaniituma kan isaan nu gaggeessanii dhugaa wajjumaan itti dhufnee argina.
Carraa kanaan maal jettee iyyachuu barbaadda mootummaatti?
Ani barataadha. Dookimantiif iskibirtoodha baadhee kan ani deemaa jiru nama barumsaaf deemu maali sababni dhukaasni kun umrii kanaan osoo ganna digdaman ga'een osoo fiigee hin quufin osoo nyaadhee hin quufin maaliif dhukaasni kun kanarratti baname dhimma kana kanarratti raawwate saba naannoo san keessa jiraatu osoo hin ta'in warra federaaliin jiru warra harka mootummaa jiru warra mootummaan harkaa qabu kan meeshaa itti hidhee uffata itti hidhee maaragaan karaarra dhaabe barataan barnootaaf ba'ee maaliif rasaasni irratti dhuka'a. Namni borofaa miti namni bineensa miti yeroo ammaa kana bineensi iyyuu irratti dhuka'uun qabu mirgi isaa eeggameeti ka jiru. Ammaal godheeti wanta beekuun tokko hin jiru dhimmi siyaasaa ni beeku hin jiru dhimma waa'ee biyya kanaa keessa wanti sammuu kiyya keessa galee ammatti diviloopi ta'ee jiru tokko hin jiru. Umrii kanaan rasaasa rukutameetiin iddoo yaade ga'uu dhabuun koo ana baay'ee na gaddisiisa har'a kulaalitiin koo dhaabee akkatti taa'uun koo baay'ee kan agarsiisee jirudha yoo nyaadhe midhaan garaa naan bu'u ol kan naan deemu baay'ee tokko gadda cimaa keessa kan jiru jechuudha sammuun biqilaa dhabe.
Hakiimiin rasaasi maal keessi dha'ee jedhe.
Kulaalitiidha ka dhiiga si uffate naan jedhan fincaaf fincaa irratti rakkoon irratti qaba carqii yoo na tuqe na dhukkubaa waan akkasii akkasii mallattoon irratti argamaa jiru.
Umriin kee meeqaati?
Digdamii sadii.
gama kaaniin barsiistonni oromoo kanneen yuunivarsiitii jijjigaa keessa barsiisaa turan amma sadarkaa maalirra jiru abdiin qaban maal.
jarris kanneen jedhani achi haalatti jiru qorachaa jirra erga qorannee tasgabbiin dhufee booddee akka deebitan goonaa hin deebitu achuma deebitu gonkumaa gara biraatti isin ramaduu hin dandeenyu garuu tasgabbii achi achitti akka isin hordofnu irratti hin hojjenna hin deebitu jedhan isaan. kana kanneen jedhe immoo Dr. Saamu'eel jalqaba nu haasofsiisee deddeebinee isa wajjin mari'annee turre achiin dabarree immoo biiroo barnootaa Dr. Tilaayee haasofsiisnee turre.
Biiroo barnootaa isa kam?
Federaalaa jechaadha. Jaarris bakkuma tokkotti achuma deebitu garaa biraa isin ramaduu hin dandeenyu. Biiroo keenya kanaa namni tokko xalaa isin barreessee achii ka'aa iddoo biraa deemaa isin hin jiru jala murannaan nutti himan.
Barsiisonni yuunivarsiitii Jijjigaa hojjettan meeqa taatu Oromoon?
Yeroo sanatti barsiisota gara torbaatamaa turre dhufneetoo kan riippoortii goone garuu akka waliigalaatti sanaa oli warri kun naannama biraa yookiin gara maatii isaanii deeman bilbilaan warri hordofaa turan baay'eetu jira yeroo sanatti barsiisota gara torbaatamaa kan ta'antu gara finfinneetti dhufe jechaadha.
Rakkinni kun dhalatee hojii eega dhaabdanii as mindaa immoo argataa jirtu?
Mindaa ji'aasa fulbaanaa nu kaffalanii jiru. Itti aanu kaambee nuti hojiittis waan hin jiraanneef nu kaffaluuf dhiisuu hin baate barsiisonni maastarsi fa'aa achii warri baratan jiru achii tajaajilan fidhu jedhameetoo koomitimantiin warri jiru fi iddoo turan warri aban barsiisonni lakkoofsi isaanii xiqqaa ta'e namni deebi'an jiru. Isaanis garuu haalatti jiru ammas nu hojjechiisaa jiru hin baanaa dhufnaa isa jedhu nuun kominikeet gochaa jiru. Barsiisonni kun immoo akkuma kana yuunivarsiitii biraarraa vaakaansii yuunivarsiitiin baafate irratti yuunivarsiitonni adda addaa baasan irratti warri dorgomaa jiranis jiru.
Warri achi dhaqe jechuun dirqamaniitu kan jette maaliif dirqamu?
Dirqama koomitimantiin duraan irra jiru jira fakkeenyaaf maastarsi isaanii yeroo yuunivarsiitii isaanii baratanii waggaa lama yoo turan waggaa afur tajaajiluu qabaatu isa jedhu yuunivarsiitiin seera qaba. Namoonni sun iddoo biraa galuu hin dandeenye isa jedhurra kan sodaatanii fi gara biraa immoo asitti dhufanii iddoo turan arganne ture. Biyya tokko kan ta'u siree qabanii Addisabaa keessa warri turan jiru magaalaa biraarra warri turan jiru.
Hoteela jechuu keeti?
Hoteela eeyyeen. Umarra gaafa rakkatan namni deebi'ee jira lakkoofsi isaanii garuu xiqqoodha.
Maal rakkanne jedhan egaa achi dhaqanii booda.
Gara yuunivarsiitiitiin osoo hin taane gara qaama biraatiin gaafa ba'an koominiti kan keessa gaafa socho'an haala addaatiin akka ilaalaman itti tolaa miti.
Egaa amma isaan kanarraa kan hafe hundi keessanii teessanii jirtu jechuun.
Inni keenya keenyatuma jirra gammaatti.
maaliif gara waajjira barnoota sadarkaa olaanaa yookiin haayar koomishin dhaqanii irra deebitanii hin gaafanne.
Kan gaafachuu isinis immoo maaliif jalqaba ilaalchi isaanii akka achi deebinu gaaffii biraa isinirraa dhageenyu isin keessummeessinu hin deebina yoo ta'e qofaa isin keessummeessina isa jedhu jala muranii nutti himata. Gaaf kana ta'u barsiisonnis ammas deddeebinee tun gaafanne.
Kan achi dhaqan meeqa taatu?
jalqaba nama gara jaatamaa tokko saamu'eel walitti qabee ture san booddee immoo gara biiroo gaafa dhufnu koree uummataato namni afurii akka shanii yookiin nama lama hanga shaniin hin jedhani haala sanii nama shantu achi deddeebi'eetu gaafachaa ture garuu deebineetu gaafachuun keenya olommas.
Ministeera barnootaa akka federaalaa keessatti barnoota sadarkaa olaanaaf ministeera da'eetaa akka ta'an. Dooktar Saamu'eel Kifilee bilbila harka isaanii irratti argadhee deebiin naa kennan dhimmi kun ilaalamaa jira xumura hin arganne jedhan. Barataa Nugusee Kifilee rasaasaan haleelamee hiriyoota isaa waliin gara waajjira isaaniitti kibxata kaleessaa deemuu isaa maqaa dhaheen gaafadhe akka ragaatti kaasee jechuu kooti akkas jedhan.
Odeeffannoon amma argame kun ilaalamaa jira mootummaatiin gaafa murtii irra gahamu sinitti.
jechuun inni ijoolleen duraan dudubbataa turan sanarra inni kun ragaa ta'ee yaada jiru jijjiirsisuu hin danda'a.
Amma kana xumurarra hin geenye.
Egaa ijoolleen amma ta'uu barumsaan seenin amma kana ala taa'uun isaanii booddeetti hafuu rakkina waan fakkaatu hordofsiisu.
Ammaaf yuunivarsiitii faana mari'achaa jira akkamitti yeroo barnootaa eksteend akka goone ijoollee akkamittiin tasgabbeessine akka barnootatti deebisu yuunivarsiitii. jijjigaa qofa miti yuunivarsiitii kaannee waliin.
Barattoonnis amma yuunivarsiitii Jimmaadhaa yuunivarsiitii Haramaayaadhaa iyyataa akka jiranii ijoolleen kun gar tokkotti deebi'uu qabu yuunivarsiitii adda addaa keessatti ramadamuu qabu ammasitti hin barruu jedhu.
Isumas akka mootummaatti ilaalamaa jiran.
Inni ijoolleen jedhan kun. Carraa kanaan maal jechuu barbaaddu barattoota yuunivarsiitii adda addaa keessa jiranii.
Yuunivarsiitiin kanneen barnoota isaanii atutti fufanidha sirrii kan ta'u.
warri kaan.
Ijoolleen yuunivarsiitii Jijjigatti barachaa jiran mootummaan odeeffannoo argate hunduma isaa walitti qabee ilaalee gaafa inni murtee tokko irra gahu feetiin isaaniin beekama. Ammatti garuu inni kaan tasgabbiidhaan akka barnoota isaatti deemu gochuu barbaachisa.
Waa'ee yuunivarsiitii Jijjigaa kun yeroo gabaabaa keessatti furmaata waan argatu itti fakkaata?
Akka fedhee yaadaan dhuunfaatti.
Xumurri dhimma kanaa maal akka ta'u hordofnee dhiyeessina. Har'aaf kanumaan an xumur an jaallannee gammadaati.